Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوته دقيقتوته راديو نور الهدى الحمد لله قرقرس ربي وداتين سجنتا ويا كميسا قبلني دهني جرة سجنتا رأى كيستي قبي جارمي بولتي إسلاما سنك دهيسنا
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennu qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبرة الرب وبلي الإسلام سبحانكم dhaggeeffattoota hordoftootaa TV Nuuraan Hudaa eeggattoota deebii iyyannaadhaa taharaa proogiraama dhaddacha jaalalaa dursitan deebisaan teessan akka armaa gadiitii gargaarsa rabbiitiin. Waa hunda dura assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkuma aadaatti iyyannaan duraa ta shamarraniiti. Akka jettu obboleettiin teenyetuun iyyannaa sii keessatti. wanni rabbiin fedheen ooltu abbaan kan koo haadhatii yaraa na argateeti anaa if hin beeyne addunyaa irraa deeme ammoo ani kanin guddadhe mana obboleeytii tiyyaatti gaafaan gashaantii tahee yeroo intalti dhalaadhaa dhiiraaf hamiltuu kan dhiirtiriis isiif hamiltuu gee nama tokko rabbiin wayitti kibnu godhee wal dabarfannee haasawa wal qaadhimuu irratti bultii waliin jaarrachuu irratti walii galle gurbaan kun naataanaan waan innis gartee diin qabuuf jecha arraa boru hin ji'iniitii deemi manguddoo fudhu akka aadaatti warra keenya dhaqiitii karaa halaaliin na gartee halaaleeffadhu hin jeen akkuma isatti innillee gartee dubbii tana oolcheen bulchine manguddoo ergate garuu gaa akkuma beekamutti abbaan kan koo waan addunyaa irraa deemifacha namni gartee anaa tana guddisee. ka obboleetii tiyya guddoo fuudhe isa biratti hin guddadhe. Kanaaf jecha uummanni manguddootis hattee dhaqan isuma ta'e haa ta'uu namtichi kuni oduma beekuu intaltittiin obboleetii warra kiyyaati. An obboleetii obboleetii tiyya obboleetii jaartii tiyyaa fuudhuun narratti haraamii oduma beekuu kijibaan ummataan intala nama biraatiif kenninee narra kutaa. lookoon nu bira buute je'een jarririis duuba gaa manguddoo wal gaggaafattee obboleeysa gartee obboleetti waan fuudhan obboleettii irratti intala nuu kenni je'aniin lakki isiniin kennuu je'een duuba yoon kaniin kennu ta'e illee nama biraatiin kennu lubbuma tiyyaafiin kennaa je'anii isinitti gabaa jarrinis duuba akkanumatti hin usne intala tana fuudhuun sirratti haraami obboleessa dubbiin tun hin fakkaanne fakkeeffadhu jedhanii akkana jettaniire mee afaa je'eetu mana keessa ol deebi'ee shugguxii fudhatee dhufee namtichi gaafa inni shugguxii dhufee fudhatee gasseeni ani chuma dhaabbadheetiin duraanis hancufa lilliqimsaadhaa namtichi kuni maaluma ja'asa je'eetiin odoon isa ajaa'ibu namtichi as garagaleetuma ija mummure ummatatti gaafa hanagaa ofiin qabuu dadhabe duuba obboleeyyan kiyya manguddoo galatoomame dhaabbadha aboo ati obboleeysa dhage ati bar obboleeytii tiyya fuuti ati abbaa kiyyaami waa takkallee obboleeysa kiyyaami adeera kiyyaami humaan irraan qabdu wannummaan fuudha kiyya keeysa si galche maali akkanaan jeen duuba deebisaan isaa maal taatere akkana eega dubbiin akka taate akkana taate addunyaarraa si dabarseetiin qabri si galcha kunoo dawaan tee tana hoojeetuma shugguxii miila keeysan na gadhiise rasaasa gaafa na gadhiisu manguddoon isa achuma jirti ani gaggabee kufee lafa dhabe ummanni achi jiru kun duuba waa namticha hanaas hin qabne waa nattilleen iyyini waa namaas natti hin yaamne boolisiif irraa hudhiisi na fuudhanni hospitaalatti hin naqaceelan eegaan hospitaala ciisee wayyeen ba'ootetti lafaa ka'eetii kara biyya alaa baqadhe eegaan ala dhagee ammas haruma ta'eenu tilifoona kiyya barbaaddatee tilifoona nadhabe si dhagee akka ati baddee biyya alaa baate anisuma duubaan jira achittiis yoo addunyaa tanarra jiraachuu feete laalla baas tokkaa ijeeniin seeyaa hatattamaan kottuu hara biyyaa deebii negaanna wajji jiraadhuunaan je sayyoo didde immoo xiyyitiin lammeeysaadha sammuu haateetii akka facaaftu beekii aadateetiin ajjeesaa naan je wanni kun duuba egaa naan agartee haasawni kun an amata lama taa'e boodaanii argame tana beeka tanaaf jecha namtichi kuni halkanii guyyaa keeysatti ajjechaa tiyyaa fi ajjecha haadhatijaatiin na sodaachisaa jira garuu ani ammoo waanin godhu wallaali irrii baasa dhabee nyaataa dhugaatiin natti bishooyti hara biyyaaf irraa garagaleetiin dhiiroo lakki haadhatiyya ajjeesurra bultii tiyya namticha kana wajjin jaaradhamu maal godhuun narra wayya je'ee dubbii sana gartee if keeysa oofee karaan itti waanin dadhabeef mee qilleensuma gubbaadhaan warreen gartee na du'oo jiraniis warreen fakkaata akka hiyyaa dhalaa dhiirti kana isii godhaa jirtuus waan ani godhamaa jiru kanarraa gorsa haa fudhatanii jechuudhaaf jecha karaan na baasu karaa nuura hudaa malee hin jiru jeetiin karaa kana iyyannaa durfadhee harka addarra kaayyadheetiin isin eeggachaa jira mee deebisaan na dhaqqabaa rabbiin isin haa dhaqqabuu jetti obboleettiin deejitu. obboleeyyan musliima cufti keessanuu diqqaa guddaan dhiiraa dhalaadhaan iyyannaa tana dhageeysan dhiiroga deebisaa keessatti maal ja'amanni murtiidha. Yaa obboleettii teenya intala islaamaa huma siin jenna nuti. Intala islaamaa huma siin jenna. Akka ijuu maakmaakni manguddoodha. Namni tokko dhukkubni yoonii fi bakka saalaatti dhufee saalfata fixate. waan qaanyii fixate. Tanaaf namni tokko dhukkuba dhugaan isatti jiru dogongora qabu irrina qabu yoo dhoyse furmaani dhokatee beekamu. Ati hedduu nama shakkisiiftaa haalli san kee. Namallee ajaa'ibsa. Namallee ajaa'ibsiisaa. Namallee rifachiisaa. Namallee kofalchiisaa. Inumaa nama garsee gorfamutti gorsa guddaa iyyannaa kee kanarraa namni arkachuu danda'a intalti aqilii qabdus. obboleettee teenya ati gartee iyyannaa tee tana keessatti isii dhugaadha waan rabbii malee nam tokko sirraan beeku waan akka as keessatti ibsanuu gootee nutti himtee hin qabdu. Inumaagaa wanni irraanfatamuu hin qabne yoo namni kuni waan ani gartee dhooyse tana qeeqaanillee suufanii narratti beekuu danda'a. Warreen gartee muuxannoo hojii kanaa qaban. dubbiin an dhooyse cinaan beekuu ni dandanillee yoo niibise hadhasetti dhagayamtuu taate wanni siin jennu alama addunyaa tana gubbatti muslimaa fi yahudaa nasaaraa waaqeffataallee jii namni obboleettii obboleettii irratti fuudhuun haraama jechuullee wallaalan qaanyii namni hin beekne hin jiru intaltilleen hin heerumtu namni walirratti fuudhiinsa qofa gartee dandeettii qabu addunyaa rabbiin sammuurraa fuudhe horii qofa. haadha raada saniitis wajjin ciisee raada sanis wajjin ciisu haadha raadaatiif raadittiidhaaf ati nama duuba obboleettii teeyaa obboleettii teenya dhage obboleettii tiyyaa na guddisa jette obboleettiin teessan sani jirti moonii duutee waa takka waan dubbatti hin qabdu tokkoffaa iyyannaa ta'e tana keessatti obboleettiin ta'e addunyaa irra jirti moo hin jirtu gurbaa sanii wajjin maaliif bakka tan ibsuu dhiifte lama namtichi kuni as garagalee uummata manguddootiin anaatu intala tana fuudhu qaba yeroo jiru kana eeysa jirti haatee. obboleeytiin tee ho'ee si jirti. Obboleeytii teetii fi si jidduu maaltu jira? Maaliif cal jettee walitti isin dhaggeeffatti? Sadeeysa namtichi xiyyiitiin si dhabe gar tokkoon sossoone gar tokko illee hin fiine. Uummanummaan yeroo agartee ati dhawamtutti jiru kun odoo sitti hin iyyine odoo nama sitti hin yaamne akkamis si fuudhanii akka ilmoo abbaan dhaweetti yookiillee oduu haqaanfatanillee ta'e ilmoo abbaan dhawellee yoo ta'e ilmoo abbaa dhooytillee yoo ta'e hanga feeti isaan jidduu hidhannaan jiraattus haqni mangistii haqni namummaa haqni gartee foonummaa karaa biraatiin hin dhabamu akkamis si fuudhanii mustashfaa si geessan afreessa waan nama ajaa'ibsiisu hospitaalummaan sanoo akkamitti si fudhate akkamitti si ciibse. odoo dhiiga arkuu kan nama gartee waan kana si godhee keeysan barin nuti borutti gaafatamna ja'anii maaltu sodaachisuu isaan diduu dhorki mo hospitaalaa santu ka namticha kanaati shaneysa ati haqa keeti namticha kanaan ati abbaa kiyyaa miti ati adeera kiyyaa mi obboleessa kiyyaa mi maaltu waan kiyya keesii galchi jechuun mirga keeti garuu waan nama ajaa'ibsiisurraa kan addunyaan illee nama si kofalchiisurra ta'atillee yookaan fa'ii ajaa'ibdu taate fa'ii ajaa'ibu qabdurra hospitaala ciiftee hospitaala irraa baatee rabbi na baasi jettee hara biyya alaa kutuun waan nama ajaa'ibsiisu sa'eessuma jirti obbali warri keeysan eeysa jira gosti tee eeysa jirti damiinnan atirraa dhalatte eeysa jira dhiiroo wallee ati waa oromiyaa keessa jirtu wallee gondarii fi tigraay keessa jirta bakka sabni kee lammiin ta'e hin jirre tana sumaatu beeku. Saddeetaysa eeysa jirre gaafa ati dhawamtu manguddoon gandaa eeysa jirti qabaleen eeysa jirti zeeroo maalii fi zeeroo maalii tajaan eeysa jirti poolisoonni ganda eeguu eeysa jira maaltu namticha kana akkamitti qabamuu dhabe. Sayileeysa namtichi kun bar Shugutii qabaachuu jechuun shugutii waan haarayaa miti. Shugutii qabaachuu jechuun isaatu biyya harkaa qaba jechuun isaa ganda bulcha jechuu miti. Ati gabritti isaati wanni gabraaleen hin jiru arraan tana. Akkamitti sodaa takka dhabaan maletti si galaafate. Kurne isaa maaltu biyyarraa si baase ati? Odoo dhiiga kee hin barbaadiin. Maali wanni sii fi namticha kana jidduu jiru? Bar namni kuni abbaa kiyyaa, adeera kiyyaa, obboleessa kiyyaa fuula mangistii duraan dhaabu jettee yoo hilleen si dhagemi fudhatamaatu jira. Ammoo kuni obboleessa jaarsa jaartii obbole jaarsa obboleetii teetiiti. Wanni takkasii fi isa walitti hiitu hin jirtu. Garuu waan nama ajaa'ibsiisu duuba gurbaan kun akkuma gartaa duraan si galaafatetti rabbiin du'a duraa si baase malee alarraa na sodaachisuu jira. alarraahi na sodaachisutti jira yoonii fi an isan heerumin maaliin na bira kutee haadhatiyyallee sodaachisu jira jechuun kee kuni dubbiin tun dubbuma sammuu ilma namaa seentu eeysa gaheen namtichi kun si bira kutee haadhatee ajjeesu yaada maal abdateeti maaltu sii fi namticha kana jidduu jira kudha lammeeysa ati dhugumaa yoo gartee lubbuu keetirraa amantii ka qabdu taate dhugumaa yoo namtichi kun obboleeytii ta'e ta wajjin dhalatte hirra hedduun nama intala adeeraafaa intala gosaafaa intala wajjin guddatanfaa obboleeytii jedha ati immoo dhugumaan yoo obboleeytiin ta'e ta wajjin dhalatte garaa tokko taate garaa tokko hun ta'in abbaan keessan tokko haa ta'e haatileen adda adda taatu obboleeytii tiyya jechuu dhugaan yoo katti amantu taate inni si boonuun sirratti haraam. yoo intalti sun addunyaarraa du'aan deemte malee bar odoo isiin du'aan deemte hillee yoo fedhinnaa keetiin taate malee namtichi kun si fuudhuu hin danda'u maaltu lubbuu tee bakkaan akka dhabdu si godhe maali wani nama kanarraa fuute maali wani namticha kana wajjin ati wal taatee qabdu obboleettiiti. Kudha lammeessa duuba wanneen sammuu namaa hin seenne nama tokko ka'eetiin firraa haadhatii ajjeesuurra deebi'eetiin heerumuu wanaa wayyamu akkamii jettee haasa'uun kee akkamiin nama tokko kakalee shuqqutiin si dhawe arra heerumeetii wajjin jiraadha jechuu akkamitti amantaa ammoo maaltu bakka tana fidde maaltu sodaa guddoo tana rakkoo tana si keessa fide gabaabinumaan nuti immoo wanni siin jennu dhagahee obboleettii keenya. Ta duraati dhugumaa yoo ati gartee lubbuu keetirraa kanaatu taate lubbuu tiyya anaatu itti matatti amantu taate haadha tiyyaaf anaatu fida akkatti amantu taate ati bar yoo duute wallaahi ajrii shahidee qabdaa baratee islaamummaa qabaatte ati namni tokko zulmitti yoo ajjeefame ati shahideedhaa takkitti tana beekte si gala kanaaf jecha mataa kee ol qabadhu kara biyyaa deebi. waa takka odoon barbaanne dhiiga kee manguddoo gartee gaafa sanii ragaa godhadhuuti dhiiga keetii fi nagaya haadhateetii barbaadi. Lammeessa namticha kana gaafa duraarraa eegaltee yoo sagalee isaa qabattee kan waraabbattee kan jirtu taates gaarii ammallee akkuma san haasayisi haasawaa waan inni siinju si sodaachisu kana sagalee isaa qabadhu taa'i. karaa barbaachiftu karaa mana murtiitti dhiyeessuu dandeessa. Sadeessa yeroo gabaabduu keessatti yoonii fi nagaya kana gartee ati barbaaduu baatte namtichi kuni akka jiru kanatti musaddasaa keessatti hin deemtu tuni bar xayyaaraami taankii miti. Wannummaan meeshaa gartee hayyama mangistiitti qabu ilmoo namaa irratti oolche kuni itti gaafatamuu qaba. Kanaaf jecha dubbiitii karaa barbaachisitti ol fuudhii nagaa keetii fi haadha keetii barbaadi ammoo ati tasiidhaaf nu dhumarratti rabbii kee sodaadhu dhugaan karaa rabbii deebi dhugaan waan dhoositee qabdu tanaas gabbaasi namoota gartee waa isa dhoysuu hin dandeenye nama gartee duutu qaama si dhiqu du'aan nama duutu qaama si dhiqu jiruudhaan qaama hin dhoyfatan jedha. rakkoo ta'e tasii mudattee kana warra booda gartee intala teenya du'ejee takkaa gumaadhaaf horiidhaaf siigalee batachee bakka barbaachitu bakka barbaachiftu cufa dhaabbachuuf jiraatu cufaa'u dubbii tee tanaan gahi ammoo mooraa ulaa rabbii duraa hin gaafaatiin hin fagaatin heerumni yoo nagayni jiraatee dhiira wajjin jiraatanii takkittii tana beekii siin jenna obboleettiitiin. iyyannaan lammeysaadha akka jettu ammallee obboleettii teenyu takka dhaggeeffadhaame akka jettu ani biyya Saudii Arabiyyaa keessaan jira. Hagaa yeroon isin dubbisu kanatti illee bultiin jaarre rabbi si hajaaru. Garuu qaadhima harkadhee gurbaa tokko wajjin wal taane garuu gurbaan kun nama dardaraatimi bultiillee ijaarratee jira. Intala san hiike ammoo isiillee hin fagaanne bakkuma inni jiru kana jirti. gaafa kanaan duuba gurbaa kanaan fuute moo fuune jennaan ee bar fuudhe takkanaa takkanaa sun jaartii tiyya duuba maaliif hiite jennaan wannaan dhagaysu mataa jabaatti waa hunda fedhinnaa ifiitii waa dalaydi akkuma san ammallee waan irra wal taane jira waan san natti diide ammoo waan nama ajaa'ibsiisurra soddaan isaa intala inni hiiketan halkanii guyyaa haasa waliin qaban wanni ji'uun siifi intalti tiyyaas kottaa alaa galaa armattiin isin jidduu laalaa ja'an ammoo inni namtichi kun anaan hijiban anaan hiikinaan ja'a duba tanaaf jecha ani ka silaa yaada kiyyaatti gurbaa kana fuudhuu nin jaaladha shari'aatti yoon gartee yoon heerume dogongoriin an qabu maalii takka lammeessa hiikaan inni naaf hime kun hiikinaan jee kun hiikaa je'amamoo hin je'amu. Yaa obboleettii teenya shari'aa islaamummaa keessatti intalti dhalaa takkaa fi gurbaan tokko fuudharratti wal ta'uun dhorkan takka hin jiru. Garuutu gurbaan aqlii qabu tokkoo fi intalti aqlii qabdu takka dura odoo waliin sobne odoo walitti hin kijibne diinfiitii fi amaanaa qabaachuu fi dhugaa murtii qabaachuu wal barachuun barbaachisa. ammoo ati gama keetii hanga dandeessutti jaartii qabda moo hin qabdu jettee gaafachuun kee waan gaarii goote. Garuu wanni sirratti haraamii wanni beekuu qabdu intala tana gartee yoo hiite malee ani sin heerumu jechuun sirratti haraami. Innilleen dhugaa jirtu takka gartee wanni kijibuuf hin jiru jaartii isaa deeffatus mirga isaati. Wanni kijibee jaartii teektiyya san hiike siin juuf isarratti haraami. jechummaan kijibaa kun akkana jeesin jechuun isarratti haram dhugaa si dhoysuun. Ati ammoo shari'aan islaamummaa nama tokko hawarra qabu jaartii lama haa qabaatu. Ati afree isaa ta'e shari'atti haraamii miti ati isa heerumuun. Ammoo wani sirratti haraami yoo intala tana hiite malee sin heerumu jechuun sirratti haraami. Tanaaf jecha jechi ammoo inni gartee jaartii tiyya hiikee jiru kun. hiikka jedhama. Kun hiikka jedhama. Ati kana keessa wanni si galchee hin jiru. Fedhii isaa hiiku, fedhii isaa wajji jiraatu, wanni ati isaaf yaaduu qabdu, ani warra fatwaa gaafadhe jechi gartee an hiike jiruun ani sirra ragaadha. Hiikka jedhamaa jaartii ta'e hiite, takkaa dhugaan hiike qulqulleessi intala namaa ittiin kijibini, takkaa intala tana si hiike deeffadhe jiin. Waa lamaan irraa takka filadhu. ammoo ati namticha kana diin qaba daal maallaqa qaba ni beeraayidaa gosaa ganda kana jala hin deemin namni kun amaana qaba na bulfata shaantaa kiyyan barbaadu narra waan kajeelu booda kana akka naan hin jiru na bulfachuu dandeetti yoonii fi gartee beeyte ati intala dhalaati umriin teessii deemti odoo afreessaa taate illee shaneeysaatu haraami malee bultii isaa wajjii jiraachuudhaaf wanni takka. tasi dhorkitu hin jirtu walaakiin ati immoo wanni sirratti jiru rabbii keetiin mari'adhu dura odoo ilma namaatii fi gurbaa kanaa wajjin haasofneen duratti yaa rabbii kiyya gurbaan kun yoo toltuu naa qabaate duniyaa fi akhirattis waliin jiraachuu yoo dhugaadhaan kabultii gartee na jaalachu kataate yaa rabbii bultii isaa wajjin jaarrachuu naa laaffise yoo hawaliin tulle diinii duniyaa keessa taate immoo yaa rabbi naafisa kana addaan dhaabijiiti rakaa lama salaatii salaata istikaaraa du'aa'ii sariis rabbi kadhu rabbiin si haa furuu siin jenna. Iyyannaan sadeessaadhaa akka jettu. Har'allee kanuma shamarraniiti dubbiin maashaa Allah. Akka jettu obboleettiin teenye tun meegaa sadeessaa tana dhaggeeffadha waan ajaa'ibaati. Yaa shamarran keenya mee dhaggeeffadha. Akka jettu obboleettiin teenye tun. Anaaf egaa gurbaan tokko akkuma uummanni gartee dhalaa fi dhiiraa warri nuun duraatiif kan boodaaleen itti gulufaa jiru gurbaa tokko wajjin wal jaalanne. Wagga wal jaalannu bultii waliin jaarrachuu irratti walii galle. Walii gallaan akka namni gartee akka allaattitti akka allaattiin lukkuu fuututti si boodaa nan fuune hatattamaan deemi warra keenya lookoo geeffadhuun jeen. Innilleen deebisaa maal naa godhe an silaanumaan dhaqaa mee dhaggeeffadhaa jara keenya shamarran an sila ammumaa warra keessan dhaqaa aadaa teenyattis warri gartee gurbaadhaa hoggaa intala takka fuudhu waa hedduu addunyaa gudduu harka qabatee waan gartee gaa namarraa fakkaatu takkaan dhaqaa ani fi waan san harkaan qabu tanaafiin booda aanfachuu fedha tanaafiin dhaqu hatattamaan dhaqu achi jibbaa naan jedhe. Kanaaf jecha yoo ati na bira dhaabbattee waan kana keessatti na gargaartu taate amman deemee dhaqa. Anis deebisaa wanni godhees obboleessa bar. Ani yeroo wal heerumuu irratti hayyama sii godhu si bitachuu miti. Saala kee bitachuu miti. Akka anaa wajjumaan ciiftuufi miti. Akka dandeessee jaartii na godhattuuf. Maaliifin si gargaara? Maaliifin si liqeessa? Wanni barbaachisu cuftinuu sirra jirti. Rabbi illee sirra kaaye. Kanaaf jecha yoo dhugaan na fuudhu adeemtu taate warra keenyaas waan barbaachisu geessi waan si gaafatan anillee haqa kiyyaa bakkaan gahee na fuudhi. Lakkii barnaan jee. Yoo na gargaarte waan qabdu maallaqa ni qabda amata meeqa dalagattee jirta rakkoon bakka tanan maaltu jira. Barfuuni naafi qofaafimi siifis dantaa anaafillee dantaa naan jee. ammoo har'ana gargaartee yoon si fuudhe jiruu tana keessatti walumaan gammannee jiraannaa naan jedhe. Ani immoo gama kan kooti dhibbarraa dhibbatti yaanni isaa hunna biratti fudhataman qabu. Kana wajjiinis akkaan ani yaadutti horummaan ani garte isa gargaaru kunu isarratti haraam callaadhaatu natti dhagayama. Yoon gargaare akkamii dhiirti takka odoo if hin dandeenye dhalaadhaan na gargaarisiin fuudha jechuun kunu akkamii jetti obboleettiin teenya. Yaa obboleettii teenya ta muslimaa ta islaamaa. wanni nuti akka mana murtiitti yaada gartee islaamummaa yaada obboleessi obboleetti yaadu yaada abbaan ilmoodhaaf yaadu siif yaadnu siifi fakkaattuu tee cufa warreen biyya namaarraa ala bahanii jiranii fi warra biyya keessa jirullee wanni beekuu qaban dhibbarraa dhibbatti rabbiin fuudha keessa fuudha kana. namni irratti dirqama godhe nama dandeeytii qabu namni dandeeytii hin qabne fuudhatni isarratti haraami akka ta'e dhiiraa fi dhalaanis beeka. Laal dubbii sana ittiin deebi'a. Arraas boruus nuti wanni toltu isin yaan jaalattanuu jibbitanuu namtichi tokko ha intala takka fuudhu yoo dandeeytii hin qabaanne fuunummaanu isarratti haraami. Jecha rabbii ol ta'eeti anaa miti. سورة النور قال على آية صدمي سدي وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله وليستعفف لا بأجد ربي خنا لا لا إفها قرآن يو إفها هدو إفها قبو نمتشتكو قرتي كم فود في التدقو خوان اتفود قبل لبوسها قرآن يوجي akitti qoranya'u nabi rabbiin nu hime hadiisa saxiiha bukaarii keessa jiru kan abdallah ibnu masuud odeyse keessatti rabbi isarraa haa jaalatu namaal jedhe ergamaan rabbi yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulba'ata falyatazawwaj fainnahu aghaddu lilbasari wa axsanu lilfarji jedhe allahu akbar yaa dardaroowwan jalaal ergamaan rabbi man istataaca jedhe bar namni isinirraa dandeeytii qabdanii if hubattan ba'aa fuudha mahariin nafaqaan manaan meeshaa godhachuun dandeeytii qabu if beeytan dandeeytii qabeenya if beeytan falyatazawwaj arraa boruun jiini dafaa fuudhaa jee haali qeeffatulleen bakka tana hin jiru beekadha gargaarsa barbaadu jechuulleen hin jiru bakka tana beeka man istataa'a je nabiin keenya akkuma san rabbiinis wal yastaafiif jedhuba ammoo jechi heekaa namticha si fuudhuu fedhuun na gargaariyyuu isaan hin biyyoo jettee isa dura dhaabbachuun waa tolchitee waa bareechitee takka teeti rabbi haa heddummeessu takkana kabajaafitti gootu fakkaattuu siitti illee kabajaa gootu kaballi kanaa kun fakkaataa nama akkanaa warra afaan mimmi'eeffatee ilkeessu waakkachaadhaa kakeeshin duwwaadhaa mataa agartee mimmicciiraa huccuu rabbumaa beeka kofoo ta'uu shamisa ta'uu namarraa liqeeffatee ka ififuu garaan isaa duwwaadhaa intala waa carraaqqattee qabdu shaanxuma sii kana eeysaaniin seenaaf akka hantuutaatti warra halkanii guyyaa bakka dhalaan jirtu warra maallaqa qabu barbaaduufillee kabalaa bareedaa gootee rabbi sirra haa jaalatu. Kanaaf jecha nuti arraas borus dhiiraa fi dhalaafis sigalee dhaqeessaa'u shamarraniif namoota jiruu namoota bultii jira if jiraachisuu hin dandeenye intala dhalaa takka fuudhu hiisi. nama sanii wajjiin an cinaa naa kafala an cinaa ati kafala jettee bultiin jaarratina toltu ni annaaf. Taana warri gartee fasaanii dachii rabbi balleessa meeqa dhageenya ta makiinaan sii bita manaan sii jaara maaliin sii godha jettee jaarsa dhalaa balleessitu dhiira balleessitu meeqaatu jira tataan gurbaadhaan ani dandeessu na fuudhi jettuun ta biraa silkiitti gootee anaam wanni sirraa fedhan meeqa kuma afurtami diidamnaaf kafala diidam kafali jettee dhala dhiira nu balleessite nuti sababaa kanatti heeruma dhabne jee dhalaan himachaa jirus ni jira. Yaa warreen akkana dhiira bitachaa jirtu saala bitattee beekti. Boru gaafasii fi isa jidduu wal diddaan dhufte dhageeffadhu. Wallaahi boru waan kana waan siin jubeeyta na bitattee siin na fuudhe ani siin fuune. Yam dandeenye fuune. waan kee agartee kana gaafattu warra keessaniif geessite ani ittiin fayyadanne warra keenyan geessine warra keessan irraa dhaqeeffadhu siin jedha. Isaas dhabdee addunyaa teetillee dhabdee takkeetti tana beeka. Ammoo fedhinnaa keetiin fedhinnaa keetiin rabbi jaalachiisuuf mataa ol qabattee qabeenya keetiin kan nam tokko isin dirqine yoo niifi isa gargaarti fedhinnaa keetiin feetu mana kee keessa tolfadhu feetu maharii dhiisiif hattaa maharii teetillee kalaas ani humaa naan godhini waan gama kiyyaatii maharii sii dhiise yoo jetteen waan gaarii dalagde rabbiilleen qura'aana dubbate dhalaa gartee maharii namaa dhiisu أكيد ربي سورة النساء آية أفوري خيستي فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوها فكلوه هنيئا مريئا جي سيقالي فؤاتي اتقام داجي تنافجج فإنا خيسن غرغارا فإنا خيسن من خيسن بنفردا فإنا خيسن أباخ أبا من خيسن تهديا قدا أمو ربي صدات دا ديرا بليسنا dhiira dhiirummaan rambaasinaa dhiira dalagaan dhorkinaa kabaja dhabdan kabaja dhabdanii dubbii takka tana dubbii tana irraanfatina rabbiin akkarra caaluu isin hafaa filuu isiniin jennaa warri gartee bultiin jaarin. Meega ammaan tana karaa gartee fatwaa icitiidhaa ta gartee karaa mana duubaatiin dhufte takka deebiname. akka jettu fatwaan tunis maasha Allah tunilleen shamarran uma keenya shamarran rabbi gartee nu waa heddummeessi duuba shamarran nu tollan diin tolee beekadha akka jettu obboleettiin teenye tuni abbaan mana kiyyaa Saudii keessa jira dhaggeeffadhaa yaa shamarran keenya mee abbaan kiyya Saudii abbaan mana kiyyaa Saudii keessa jira ani immoo Abuu Dabeen jira abbaan mana kiyyaa duuba oduma gartee suudii keessa jiru qabamee hidhamee mana hidhaa jira. Saniin duuba inni hidhamnaan abbaa mana hankootii ani gartee bakkaan dalagu hunnaan taane warri kun haala amalli isaaniiti asiin baha asii hin bahaa jeen mana kanarra. Duuba inninis gama isaatii ani gartee achirraa bahuu kee quban qabu. Galtee ati yoo jaartii tiyya taate bakkaan ani itti si quba qabu san jiraadhu. achuma carraaqadhu jiraadhu yoo hin jiraadhu jettu taate dalagaa takka illee bakka takka hin seenin karaa biyyaa qaceeli gaafaan asirraa bahes dhufeetiin waliin kara biyyaa Saudii ta'us kabiraa ta'us alabaanee waliin dalagannanaan je. Ani ammoo akka yaada sammuu tiyya keessa jirutti naagee carraaqun ammaan dura. Ama torbaan ala jira ama torbaan carraaqaa jira ayyoon takka gartee bakka tanarraa bahe dalagattiin deebi'uu. mana kiyya keessa jiraachuudhaan kaayuu qaba. Duuba tanaaf jecha anana akkumaan reebu isiniimetti amma torbaan gartee ala jira. Abbaan mana hootii kana ja'an akkanaan ja'a maal naa yaaddanii jetti. Obboleettii teenya yaa gaafattuu fatwaadha. Intala musliimaa dhaggeeffatu ta duraati abbaan mana keetii abbaa mana keetii waan inni siyyuu xaa'aa godhuun hayyama isaa godhuun rabbi xaa'aa godhu. yaa waani inni godhisiin ju'usu waan rabbiin jibbu waan hin ta'inin maaliif laa taa'ata limakhluuqin fi macsiyati illaahi je nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ilmi namaa hogguma takka illee waan rabbiin jibbu keessatti ilma namaan gammachiisinaa jedha ammoo abbaa mana keetirra gartee bakka dalagaa jirtu tana dalagaa tana dhiisu jechuu isarra geeysuun amata gartee ama torbaan bakka tani jiraa bakka tanarraa hin bahuu fedhaa jettee waan gaafa inni jiru takkaan jiiniin eega inni sijnii seene jechuun kunis dubbi qabdi. Dubbii tanaafiitu waan shakki nama keessatti uumu. Waan gaafa inni jiru hin ji'in arraan tana ammoo inni hidhaa seenaan asii hin bahuu baha jechuun kee shakki nama keessatti uumu. Irra hedduun bakka hojiirra dhala alabee. takka iqaamaa isaanii darbanii alamaan odoo saree dheeysanii leencaafaan dhiqan. Meeqaan bakka sanii baatee nama isaanii iyyafattee bakka dheetti dhiirti meeqa isit taphattee diqaalaa fuutee hojiis dhabdee kabajaa dhabdee duuba. Ammoo wani sirratti waajiba dirqama tahuu sirra ture rakkoomaa mana kanarraa waan si baasu waan ajjechaati namaa zinaasi godhuu si barbaade haala dhugaa tokko hagartee jiru tokko odoo inni zabxiyyaan seeniin dura wal mari'achuutu sirra ture. Intalti dhalaa takka mana gartee tokkorraa ala yoo baate duuba waa hedduutu isii mudata. Walumaa galattu ati immoo dhugaa jirtu takka waan mana kanarraa bahuu feetuuf abbaa mana keetiitti dhugaa ibsi. Ammoo inni mana sanirraa hin bahinsin jechuun nama hedduu si jaalatu. Achirraa hin bahin jechuun kabajaa ta'e eegu. Maaliif akka qalbii isaatti illee ala baateeti intalti tun hamtuu dalaydi yookiin rakkoo akkasirra hin dhufnee fi siin jedha. Garuu abbaa mana keetii waan inni siin tole jechuun dirqama rabbiin sirra kaaye. Tanaaf jecha yoo gartee rakkinni bakka tana keessatti wanni si mudataa haa jiraattu taate ala hin jiraadhu haa jettu taate akkuma abbaan mana keetii siin jee irra caalaan deemtee hara biyyaa qaceelu. Irra caalaan deemtee hara biyya teessanii qaceelu. Gaafa immoo biyya dheettee inni si dhufe feetu waliin deebitan feetu ani ma'anin dalaguu arra booda mana keessaan jiraadhaa na bulfadhu jechuun mirga keeti. Nasihaan nuti si yaannu yoo kanarraa fudhattu taate bakkuma san jiraadhu. yoo ammoo rakkoon diin keemiitu ta lubbuu keetiif irratti hasodaattu taate abbaa mana keetiitti dhugaa jirtutti himi wanniniin gartee bahuufa dhuftana jii innummaan bakkatti amanu mana abaluu qubadhu jee bakkatti si qubsiisu haasiif himu takkaahuu akkuma duraan siin jeesanii kara biyyaa qaceeli rabbiin olte siifillee biyya dhaquu laaffise isallee isallee mana hidhaatii baasee. mana tokko keessatti hatattamaan rabbii walitti isin haa qabu isinin jenna. Meegaa fatwaa lammeessaa dhiroo tunoo teenyuti. Kunilleen tanuma shamarrani. Maashaa Allah maashaa Allah. Akka jettu obbalii teenya teenya tun gaafii isii kee fatwaa isii keessatti. Ani dhaggeeffadhame yaa obbaliyyan kiyya. Ani intala kiristaanaa takkaan ture. Mucaa tokko ka islaamaati wajjin mana manatti mana barnootaatti wajjin barachaa turre kuma lamaa lama kuma lamaa fi shan keessa toorama shan jechuudha. Yeroo tana keessatti wajjinis xinaatii takkaahuu darsii qo'achuu takkaahuu mudaakaraa waliin godhaa ture. Gaaf garii garii ammoo mana keenya dubira dhufee nullee barnoota nuuf kenna. Inumaa gaaf garii garii guyyaa gartee warri keenya deemellee ni dhufu. Gaafa tokko duuba akkuma gartee dhufeetti warri keenya karaa biraa deemee ana qofaatu mana keessatti hafe kophaa waliin baanaan nuu duraanuu ijaan gartee wal kajeelaa jiru maaltu dhuferee jaarsa kiyyaa wajjin shayxaani dhufe anaa wajjin sadeeysaa taane walitti galle hamtu walit daleennee jette dubachi boodaan aboogaa eegaa gartee hamtuun addalaydiin boodatti ani siifiin islaamawaa islaamummatti gartee siifiin seenaa darsii teenya hoggaa fixanne. akka bultii wajjin jaarannu jenneeti wal taane. Ammooga sanirra wal taane garuu warra keenya keessa odoon islaamummaa seene illee yeroo san keessatti namni warra keenya keessa na heerumsiisuu danda'u hin jiru. Ni haa godhachuudhaaf. Tanaaf jecha waliyyaanee ga'amma anis islaamummaa seenuudhaaf bultii wajjin jaaradhuudhaaf jecha. eeysuma kiyya obboleessa haadhatiyyaa ka islaamummaa galee jira isa dheyne inni gartee kabiira tokko takka sheeka tokko bira nu geeyse achumatti ni kaanaa godhe. Haa ta'u amata afur akkana wajjin jiraanne obboleeyyan kiyya mee dhaggeeffadha. Amata afur wajjin jiraanne gurbaa muslimaa kanaa wajjin akkumaan duraan jira waliin jiraachuu turretti. akkumaan odoonii fi islaamummaatti seeniniin duratti wajjin jiraachuu turretti amata afran kana cufaa wajjin jiraachuu ture. Amata afran kana keessatti guyyaa tokko rabbiif hin sujuunne. Ammoo inni jecha dantadhabaa tokko jecha dantadhabaa tokko salaatii salaatii afaaniin naanni ja'a. If keessaa bahee wanni gartee akkatti salaatanii fi akka waan qara'aniif tokko waan na barsiise hin jirtu. Tanaaf jecha ammoo ga'anii gartee shahaadaa qabadhee malee salaatan salaanne. Wanni salaatu na dhorke waaniin salaatuufillee hin beeku. Salaanni kun maal akka ta'ellee hin beeku. Faayidaa inni qabullee waan beeku hin qabu. Amat afur haala kanatti odoo wajjin jirru ani deemee biyya Arabaa tan dhufe. Eegaan biyya alaa dhufee boodaan asitti gaa obbolowwan shamarranii tokko gaggaarii wal barannee isaan garee takka keessan naqanii asitti duuba wayis barachaadhaa. islaamuun waan taateewu muslima jechuun nama akkamii maaltu isarra waajibaa maaltu isarratti haraamii maaltu isaaf halaalii baradheetiin akka aannanii dhudha'ee wallaalaan qabu cufa murtiif irratti muree maaliin godhuu qabaa na yaachifnaan gaafii tana harreessan ergadhe tokkoffaa naaf inni ni haa wal godhanne zinaan teenye ta duraa wajjin turre sun ni haas keenyasa wayii balleessitii takka lammeessa eessumni kiyya ni haa na godhuun kuni shari'aatti ani gartee eessumni hin danda'u jechuun dhagaa eessumni kiyyani kaan saa sirrii lama sadeessa amata afuriin isaa wajji jiru san takkaan salaanne shahaadaa qabadde salaata gaafa sanii akkamittiin qadaa baas afur kana keessattuma ansitee obbalitiin teenya gaafa ni haana godhan maharillee waa takka naan kennine naafillee maqaan dhoyine jetti tanaafuu iyyannaan ishiidha akkana fakkaatti obboleeyyan kiyya mee dhaggeeffadha. yaa obboleettii teenye ta muslimaa nuti waa hunda duraahu hanii allaki baga rabbiin si gammachiise hara gartee islaamummaa si fidate amantii tee ta gaafa duraa irra dhalatte amantii abbaa keetii abbaa nama cufaa aadam amantii haadha teetii haadha nama cufaa haawa amantiin islaamummaa amantii takka irraa hin amantii seenee hin jiin wanta na sammuu teekee isaa baase ati gaafuma dhalattuuhu islaamummaa irra dhalatte mataan buutaa if laali si rabbiif sujuudu mataan gabbaa tahaateetirra ati intala nabiyyallaa aadami intala haawaati jarri suni mee odeeffadhu nama humaan nama waa beekuuf waan beene jidduu abba aadam kan namni cuftirraa uumame muslima moo waaqeeffata moo kiristaana jii gaafadhu abbaan keenya guddaan islaam muslima muslima irratti uumame duuba tanaaf jecha wanni yahudaa nasaaraa maalii fi waaqeeffataa jedhan waan guyyaa keessaa dhufe amantiin tee ta'ati irra dhalatte ta'uu kee wanni if beektuun guyyaa ati dhalatte si fuudhanii kiristinnaa si kaasu mataskaana si geessanii maaliif si kaasan maaliif si kaasan gaafa duqeensoota ati muslima jechuun islaamummarra dhalatte ni beeka jarri kun warra haqa dho'isu warra haqa cubbuuti. maaliif guyyaa nam tokko amata saddeettam sagaltam dhibbaas haa ta'u hogga du'e maaliif mataskaana geessanii iid fitaatarra godhan karaarraa jallifne karaa inni gartee duraan dhalatee deebifne janii maallaqa nyaatan cubbuudhan ati amantii teetin dhufte rabbiin kee baga si fidatee siin jenna obbaleettii keenya kana boodaan rabbiif galanni haa ga'u kagartee nama tokko maqaaf muslimaa ka islaamummaa isaarraa wata kan beeyi ka maqaa maqaa isaatiin dagamtee abdalla abdurrahmaan mahammad yuusuma jechuu laaltee maqaan islaama nama godhu maqaan islaamummaarraayis nama baasu odoo namtichi kun dhugumaa muslima dhugaa taate amata amata gartee si wajjin hin jiraatu siin salaanne si galee harka keenyaa taasitti qananiya ati tanaaf jecha yeroo isaa wajjin jirtu akkuma odoonii kaan godhadhe ati jettu kanaan duratti haala jirtu sanit jirta salaatan qabdu kufrummaa keessaan baaneeti. Kufrummaan tee shahaadaa qabachuun kee kufrummaa irraa sin baaftu waan salaan hin jirreen miliyoon tokkollee odoo jette takkitti tana beeka. Namni tokko shahaadaa afaanin jee yoo salaata biraa qabaate malee islaamummatti hin galle. Akkuma san zinaan ati irraa gaafatu tarraa cinqattu gaafasatti kaafirummaa keessa jirta namni khasaara isa malee sii miti zinaan teessan waan diliichiin dura qabdu cufa islaamummatti eega dhugaan ala baatee salaata eegaltee shahaadaan teessirrooyte achi booda zinaan sirra lakkaa'umti malee zinaan teessirratti hin lakkaa'umtu. Lammeessa salaanni gaafa saniitiis ati obbaliiti islaamummatti hin seenne salaanni kee qeebalamuun hojiirra ooluun eega ala baatee diin barattee salaata kee eegalte kana kanachiin duraa suni salaannummaan osoo irratti hin jiru kufrummaa keessa jira. Islaamummaan teessa dhugaadhaa eeguma biyyarraa baatee alatti waa barte jechuudha. Ammoo nihaan gartee ati jettu kan eessuma kiyya jettu sunis zinaa islaamummaa keessaa hin jirtu. Lammeessaa odoo islaamoo itee illee eessumni keenya kaasii godhuu hin danda'u. Dhalaan kiristaanaa islaamummaa galee namni isaan heerumsiisu qaadii mangistiin geessee biyya keessa jiru takkittii sana beeki. Haa ta'u garuutu gaafa biyya jirtu san gaafa nikaa wal godhatan ati shahaada qabatte malee islaamummaatti hin seenne kan nikaa si godhuus ka habiira jettanii itti dheeyxanis cuftiis jaahila ati islaamummaa hin qabanne takkii tana if beeki. Tanaaf jecha zinaan kee ta gaafa dura ati irraa rakkattu san nikaa keenya miiti jettee karraa dubbattu islaamummattu hin gallee irraanfadhu. Tanaaf jecha wanni sirratti jiru atimma dhugaadhaan eega islaamummaa ta'e qabatte haarayatti qaadii bira dheeyxee qaadii biyyaa dheeyxee isaa wajjin dhaabbattee kanama tokko warra keessanirraa hin barbaanne eeysumni nikaa si godhuu hin danda'u nikaa if godhuu ni dandeessa qaadii irratti haarayaan ka duraa san nikaa miti. Salaanni gaa akkuma duraanuu jennetti amata afuranii islaamummatti hin galle salaanni kee waan ati islaamummatti hin galiin salaanni kee baatiidhi uumaa isarratti hin jiru qadaa dhiisi. Sadeessa ammoo mahariin gaafa san keessatti illee odoo maqaa si godhu baate waan islaamummatti hin seeniiniin maharii sun irraa gaafattu hin jirtu. Mahariin ta'e ammaa booda mihaa gartee amma godhattu kana kanarratti feetu ra'ee feetu hataaraa buna feetu maallaqa waan feete feetu qura'aana na barsiisu jechuu kanarratti isaa wajji ta'uu dandeessa. Afreessa odoo ati gartee islaamummaa dhugaa sanitti gaafa shahaadaa qabaatte dhageeffadhu gaafa shahaadaa qabatte san salaata eegalte wanni siin jennu siifi fakkaatoota keenya warreen gartee zinaa heerumaan duraa nama gaafatu wanni jennuun websaayitii nuural hudaadha websaayitii nuural hudaadha lakkoofsa dhibba shanii fi jahatamii dhaqaatii achi ilaalladha. namnummaan waan gartee waa'ee zinaarraa nama gaafatu kana cufne baaba kana nuti eega fatwaan godhamte ol kaayamte bakka san websaayitii nuural hudaadha lakkoofsa dhibba shanii fi jahaatamii fi sagalii dhaqaati sagaleenis katabbiinis achi baay'anfamee jira achi dhaqaa ilaalladha. Obboleettii teenya zinaan ati goote duuba gabaabinumaan gaafa san keessatti ati kiristaanummaarra jirta nama gartaa islaamummaadhaan duratti shirkii kufrii zinaa farshoo waa hunda islaamummaatti seenuu keetiitu sirraa haqe ati arraan tan akka ilmoo arraan tan dhalatee deebite الحمد لله الحمد لله يسوع جنة إيمان ربي سهاجب يسوع أمو نمت إسان دقمت مسلمة جتونسن dhugaadhaan karaa imaana rabbii imaana isaa jabeeffatee ifumaa fuudhiin barachuu qaba warra gartee haala gartee gaarii irratti wajjin jiraatu rabbiin isin haa godhuu isin hin jenne isin lachuu waxattaa naltaqii isin cufaahu angaratee guyyaa kanaatiin hanga walitti deebinuu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله شيخ كينيا كبجما في جالة مع دكتور لواء الإسلام ربي نسن راح جالته بكم سران بكم سسنيا دبل nullee warra waan dhageerraa fayyadamu nu haa godhu jecha sagantaa keenya kanarraa asumarratti goolabna hanga sagantaa suura qalbiitii walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milki duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
نور الهدى صور قلبي مسلمة صور قلبي مسلمة